twese twamaze guhabwa ubutumire dutegerezwa kuza kandi niwe abatiza muri mwe no mu bushobozi abantu bashobora kubikora niwe abikora kandi turabimushimiye nashaka some ijambo ry'imana mbere ko dusenga nibyo paul avuga uyu muntu akomeye w'imana yabayeho mu gihe ciwe aravuga ngaha mu bigaratiya igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere imirongo mikeyi gusa ngo paul ntumwa itatumwe n'abantu kandi nta muntu yabariwe ku ntuma ariko natumwe na yesu kirisito n'imana data wa twese yamuzuye mu bapfuye umurongo wa kabiri mfatanije na bene data kuri turi kumwe bose kubandikira abo mu mashengero y'igaratiya umurongo wa gatatu ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva ku mana data wa twese no ku mwami wacu yesu kirisito yitangiye ibyaha byacu ngo aturokore muri iki gihe kibi turokore muri iki gihe kibi cyane none nk'uko imana yacu yagombye niyo data wa twese wa gatanu icyubahiro kibe icyayo ibihe bitazoshira amen ni ijambo ry'imana ry'igiciro kuri twebwe nk'abizera buri jambo ry'imana ni iry'igiciro kandi buri murongo dusoma ni mwiza cyane kuri twebwe kandi ni twebwe twizera buri jambo igihe rero paul uyu muntu w'imana avuga hano ko ari intumwa itatumwe n'abantu itarungitswe n'abantu ariko kubw'ukugomba kw'imana intumwa kubw'ukugomba kw'imana rero turashobora kubwizera imitima yacu yose kuko niko byagenze niko bimeze si we yihaye igikorwa runaka oya ariko turazi ibyabaye byose kuri we yari umuntu yahama ishengero ariko kubw'ugomba kw'imana ibyo byarakoreshwa ndetse n'abashiki bacu si we wenyine ariko aranavuga kandi ku murongo wa kabiri ati mfatanije na bene data turi kumwe bose turabandikira mu mashengero y'igaratiya turabaramutsa umurongo wa gatatu akavuga ati ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva ku mana data wa twese no ku mwami wacu yesu kirisito ego amahoro y'imana niyo yifurije abizera amahoro y'imana bendata n'abashyitsi bacu bakundwa bagenzi bakundwa niyo dukeneye muri ino minsi turimo nibyo dukeneye kandi amahoro y'imana tuza kuronka tudafite ayo mahoro ava ku mana tuba dufite igihushane tuba dufise umujyano kandi uwo nawe ntuva ku mana uva kuri wa mwansi kuko yamye azana umujyano kuva ku ntango ariko imana nizana amahoro nitanga amahoro pawuro umuntu w'imana akomeye ntiyavuze amajambo ntiyavuze amajambo yo mu kirere gusa ariko yabivuze ku bwa mwemu avugijwe na mwemu maze aha zino ndamukanyo abizera n'abari kumwe nawe bose natwe turashobora kuvuga ibi bintu nyine twebwe twagiriwe ubuntu n'imana turifurije amahoro y'imana umwe umwe wese muri mwebwe mbega niko bimeze amen amahoro y'imana data n'abashyitsi bacu birakwiye yuko tubyibaza ko niba turi abantu bakunda amahoro abantu baha amahoro abandi nimba amahoro y'imana yarinjiye mu mutima wawe no mu mutima wanjye cyane nimba atamahoro dufite muri twebwe oh ni ijambo ry'agaciro ni ijambo rifite agaciro twese twiza gufata nkama ariko ndizera n'umutima wanjye wose ko amahoro y'imana yafashe ikibanza mu mitima yacu yarabikoze oh natwe turashobora kuvuga amene y'ukuri muri icyo gihe rero turabarondera amahoro turi abantu baha amahoro abandi ntiturondera amahoro ntitugishaka umujyano ahari umujyano tuba dushaka kuhava tuba dukeneye guhunga tukava aho hantu tukajya ahari amahoro kandi turazi yuko amahoro ari muri yesu gusa iyi mbabazi ziri muri we gusa nibyo umuririmbyi aririmba kandi ni uko bimeze nta muntu n'umwe ashobora guha amahoro abandi a- a- bimuvuye ko muri ino minsi turayafise kandi turayafise muri ino minsi kandi twarageze muri ya minsi aho abantu bagwanira amahoro baba bato cyangwa ba- ba- bakuru abahambaye bose abantu bose bashaka amahoro ariko nta muntu umwe ashobora kuzana amahoro yaba oni yaba uwo ari we wese yaba papa cyangwa uwundi muntu wese nta n'umwe ashobora kuzana amahoro kumbure ko igihe kizoza aho bazovuga ngo amahoro amahoro nta nkomanzi ariko bibiri ivuga ngo niho guhona kuzobaza aho giturumbuka nka kujya imibabariza ku mugore kuri we mbega nibyo niko bibiri ivuga benda atabashiki bacu imana ihimbazwe kandi ishimwe ntidushaka guha amahoro abantu dukeneye amahoro y'imana amahoro ava ku mana amahoro y'umwami wacu yesu kirisito niwe amahoro yacu paul arabandanya akavuga ku murongo wa kane twese twabibonye mwabibonye ku murongo wa kane akavuga ngo yitanga ibyaha byacu ngo aturokore muri iki gihe kibi cya none Mm, iki gihe kibi cya none ngo aturokore muri iki gihe kibi cya none pawulo yari yabonye muri ijya minsi igihe barimwo cyari igihe kibi isi mbi ariko aravuga ati ni ku bw'ibyo umwami yaje kugira ngo aturokore dukure muri iyi si mbi kandi turashobora kuvuga natwe tuti yadukujeyo ukuboko kwe gukomeye Eh, turashima cyane imana nicyo gituma dukeneye kuhesha icubahiro kuri uno muhingamo twongere tuyi- tuyizere kandi tuyihimbaze mu kwizera kuko irabereye guhimbazwa ko tuyizigira kandi tukayizera n'imitima yacu yose hamara icyo tubana twumvira ijambo ry'imana reka duhaguruke rero kugira ngo dusengere hamwe data wa twese uri mu ijuru turagushimiye twese ku bwa kino gikorane ku bw'ino saha y'umuhingamo hamwe n'abantu bawe uhamagaye muri ino minsi kandi uri kuraduhamagara kandi uno munsi kugira ngo tuze kuri wewe ukeneye kutubatiza muri mwe no mu muriro ukeneye guhura natwe mwami mana yo kwizigirwa natwe dushaka guhura nawe mu bwiza bwawe mu bugwaneza bwawe mu rukundo rwawe kuno muhingamo ndagusabye nuze uyu uri mu ijuru mwemu w'umwami nukore hagati yacu mwami nta na kimwe dushobora kwiyitirira kandi dukeneye ku- ibintu twikoreye cyangwa twiganye ariko dukeneye kwibonera ubwiza bw'imana dukeneye gusa kwi- kwibonera ubwiza bw'imana kandi twongere twumve mwemu wawe mwami dukeneye kumva ijambo ryawe mwami kandi tukubwire tuti ego kandi amen ndagusabye uhezagire bene data n'abashiki bacu nabo bose baje kugira ngo bumve ijambo ryawe mwami bari gushobora kugira iyindi mvo yo kujya ahandi hantu ariko bahisemo hano hantu kuno muhingamo mwami nubahezagire bose mu kunengesera k'ubuntu bwawe na cyane cyane mwenda atamukundwa aza kutubwira ijambo ryawe ndagusabye mwami kugira ngo umuhe inkomezi mu mwe mu mu bugingo no mu mubiri wiwe ewe mwami mana yanje natwe mwami kumwe ko turushe kubwi- kubw'umutwaro w'uyu munsi n'ubu bushuhe ariko duhanze amaso we kuko tuzi yuko eh, iyi- imigisha mishasha iva kuri we n'imvura n'imvura nsha iva kuri wewe haleluya izina ryawe ry'igitangaza kandi ryiza rihabwa icubahiro mwami turagufitiye icyizere turakwizeye kuno muhingamo kuza kutugaburira manu y'ubugingo haleluya ku izina ryawe ry'igitangaza kandi ryiza rya yesu haleluya amen amen na jewe nashaka kubifuriza ikaze bivuye mu mutima ndabifurije ikaze mu izina ry'igiciro ry'umwami wacu turizera ko imana ijya kuduhezagira ni imana ihezagira kuva ku ntango yarabwiye aburahamu iti nzo guhezagira kandi nawe uzobera abandi umugisha uzobera abandi umuhezagiro kandi urubyaro rwa burahamu abana b'umu- b'ukwizera abana b'isezerano bahezagirwa n'imana ku bw'amasezerano uhoraho yasezeranye kandi kirushirije bahezagirwa ku bwo gushitswa kw'amasezerano y'imana hariho abantu benshi bizeye isezerano ry'ukuza kwa mesiya ariko nubwo byagenze uko baciye iruhande yiwe ntibamumenya igihe yaza nicyo kimwe hariho abantu eh, bizera yuko umwami azogaruka ariko bagaca iruhande y'isezerano gitangira imbere ukuza kwiwe nicyo gituma bikenewe yuko twumva ijambo ry'igihe dutega ugutwi ijambo ry'igihe ivyo imana yategekanirije kino gihe
kubw'ibyo rero ntiduheza ngo tu- ntiduheza ngo tube abantu ba- ba- bakundwa n'abantu bose ntituzigera tuba abantu bazwi muri ino si ariko ijambo ry'imana riratubwira riti ego nimba dukeneye kuba abakunzi b'isi tuba tubaye abansi b'imana yohana kane umurongo wa kane muri icyo gice nyine nibaza ko ariho hari amajambo paul yavuze kiriya gihe hano Abigara- abigaratiya igice cya mbere niba ntibagiye paul yaravuze hano amajambo akurikira abigaratiya igice cya mbere umurongo w'icumi mbega ubu ni ishimwe ry'abantu ngomba canke n'iry'imana canke se ndondera kunezereza abantu iyo mba nkinezereza abantu simba nd'umugurano wa kristo simba nd'umugurano wa kristo mbega turabona ibyo ari byo hano ntushobora guhimbara imana ngongere uhimbara abantu ntushobora gukora ukugomba kw'imana ngongere ukore ukugomba kwawe ntushobora gushitsa ijambo ry'imana ngongere ushitse ijambo ry'abantu ntushobora gushyira ijambo ry'imana mu bikorwa n'ijambo ry'abantu mu bikorwa dutegerezwa gufata ingingo imbere y'inyonga z'imana kandi tukayifata neza kugira ngo dushobore kuvuga nk'uko paul yabyanditse ku ba- mu baroma akavuga ngo ngo imana iboneke ko ari inyakuri niyo umuntu wese yoba ari umubeshi imana iboneke ko ari inyakuri niyo umuntu wese yoba ari umubeshi naho umuntu yifata nk'aho ari uwera mu butumwa bumwe duheje gusobanura mu kidagi nk'indatabwanamu aravuga ati ati sinashoboye gutahura ingene aburahamu uvugishwa n'imana akomeye yashoboye kuvuga ikinyoma maze akabwira umwami abimeleka ati sara si umugore wanje nimushikanje Nadabranamu aravuga mu a- avuga mu ncamaka akavuga ati cyose arabivuga mu ncamaka akavuga ati ati kugira ngo imana iboneke ko ari ivuga ukuri abavugishwa n'imana bakomeye mu buryo ubu canke buriya aha canke hariya barakoze amakosa ahantu runaka baragaragaye ko bafite utunenge kugira ngo imana yo nyene igaragara yuko at- itagira ikosa ko yera kandi ari ihambaye mbega twe turi iki turi inzu zubatswe mu ibumba imana idukuyemo imwe mu zayo cyangwa imwe mu wayo mbega muri twe bwahasigara iki kandi hariho abantu baratahura neza ijambo ryanditswe mu musiguzi ko umuntu yihitiramo ibyo yizera biranditswe ngo umuntu ameze nk'igikoko
kandi uko kwizera kw'abo bantu ntakeneye kuvuga ko ariko kurazwi mu bihugu byose bafata ujya murongo uri mu mu musiguzi murazi none umuntu atizera umuntu atagira imana nta na kimwe burya arushije igikoko nta na kimwe arushije igikoko nta na kimwe arushije igikoko birababaje kubona ari umuntu ariko agaca iruhande y'Imana amutekanirije kandi akarinda apfa byari bikwiye yuko arisha nk'inka eh, arisha mu bwatsi nk'inka kuko azoga iherezo nk'iry'inka nyine ariko biratandukanye ku bantu bacitse abana b'imana abantu imana yahaye kudapfa abantu ibyaremwe by'igihe gito bacitse abahungu n'abakobwa b'imana bazobaho ibihe bidashira na twebwe turashobora kuba muri abo bantu ujya muntu w'imana paul yaravuze ati ngo mbega ngo mbega ubu nishimwe ry'abantu ngomba canke ni iry'imana bari gayatiya igice cya mbere umurongo w'icumi ngira ndabereke hano gikorane gikomeye cyane cy'abakarismatike cyabaye ku munsi wa pentecote i strasbourg ejo kuyinga bari kumwe na david Du- duplessis kandi abantu bose bari bafise ibuji mu minwe kugira ngo berekane ko umuco wabaje ko mu buryo ubu canke buriya eh, ngo canke ko mwe mu imana yamanutse abantu bose bari bafise ibuji abantu benshi umwe wese yari afise ibuji mu minwe ngo kuri bo rero ngo iyo ari pentekoti bakundwa igihe bamwe ijana na mirongo ibiri bari bakoranye ntiyari umuherezi runaka yaje ngo yatse ibuji kumbura akoresha ikibiriti ariko abantu bari bakoraniye mu nyonga z'imana kugira ngo bibonere ugushitswa kw'isezerano rya data kandi ariko turi hano no munsi atari kugira ngo ducane ibuji ariko kugira ngo imana ishobore gucana kwatsa umuriro wayo kandi isuke mwe mu wayo yera yesu umwami wacu yarabivuze ati naje ku isi kugira ngo natse umucanwa umuriro luka cumi na kabiri mirongo umunani n'icyenda mbega yaba waramaze kwaka nobaye nki- nkirondera iki kandi yamara tubwirizwa kuba maso kugira ngo amaso yacu ntahumishwe hariho abantu hano bashimwa n'amadini yose bashimwa n'abahambaye bose hano hano rero bamutwereka ngo afise umusaraba wiwe ngo ku- ngo ngo ngo wambaye ngaho gikiriza umwami wacu ntiyari afise umusaraba ku gikiriza ahubwo yikoreye umusaraba yikoreye ibyaha byacu byose amakosa yacu yose yagiye ku musaraba uwo yari yari yikoreye hanyuma abambwa kuri uwo musaraba yagiye yikoreye ku bwawe no ku bwanje Oh, ese ukuntu ibi bintu byose babigize ibintu by'inyuma gusa by'umubiri gusa batigeze batahura insiguro yib- yabyo ivuye ku mana byose uko ari bibiri bigenda bibangabanganywe hose bavuga ibya pantekote pantekote bavuga mwe muyera mu ma shengero yose yigenga amashengero yose ariko none mwe mu w'imana ari hehe mwe mu w'imana niwe mwe mu w'ukuri kandi aho ijambo ry'ukuri abantu baryumva bakongera bakaryizera niho mwe w'ukuri yigaragaza kugira ngo ahishure ijambo ry'ukuri arihishurira abantu mbega none ndondera gushimwa n'imana canke ndondera gushimwa n'abantu turazi eh, naho tubizi agace ingene ari umutego ku muntu iyo abantu bamukomeye amashi haca yumva umenga ibyo ariko arakora byose ni iby'ukuri mbere naho ibyo ariko arakora byoba biriko bimujyana mu kintu kibi cyane bakundwa twebwe ntituri hano uno munsi kugira ngo dukomere amashi umuntu dukoraniye hano uyu munsi mbere y'inyonga z'imana kandi turafise uburenganzira bwo kumva ijambo ry'imana A- ntidukeneye kumva iry'abantu ku bw'ibyo rero umwami ntaduhezagire pawulo hano arafata ingingo akavuga ati hano ku murongo w'icuma akavuga ati ati yamba nkinezereza abantu simba ndi umugurano wa kirisito hano turafise icyo dufatira ko umuntu afise ibikorwa akora eh, mu buryo bw'impwemu kandi afise icyifuzo mu mutima wiwe cyo gukomerwa amashyi n'abantu cyo gushimwa n'abantu icyifuzo cyo guhimbara abantu cyo kwemerwa n'abantu cyo kwemerwa amashyi n'abantu aba agaragaje ko atari umugurano wa kirisito naho yokwiyerekana ko ari umugurano wa kirisito aba atari we murazi ko mu cyete cya mbere cyandikiwe ishengero mu byahishuwe yohana igice cya kabiri haravugwa ngo turabwirwa ngo ngo wagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo usanga ni abanyabinyoma pawulo nawe akandikira abikorina akavuga ati biyita intumwa kandi arababeshi Na- na- na- n'abiyita ngo baratumwe kandi arababeshi kuko batemera ijambo ry'imana ry'inkomoko intumwa zigishije abikorino ba kabiri igice cya cumi na rimwe umurongo wa cumi na gatatu ese ukuntu twabwirizwa gushimira imana muri kino gihe ku iherezo ingene imana iriko iratugarukana ku ntango kandi ko iriko ira- iraduha intumbero ukuntu tubwirizwa kugenda eh, bi- biciye mu guhishurwa kw'ijambo ryayo kandi ibyo ikabikora mu bihusi byose bihari biri hasi biri hejuru ikaduha amerekezo kugira ngo dushobore kubona inzira y'imana twongere dushobore kuyikurikira tugendane n'imana reka dusome imirongo mike yo muri bibiliya imbere y'uko dufata akanya ko gusenga reka nsome umurongo wa mbere mu gitabo cy'uwavugishwa n'imana zakariya igice cy'icumi umurongo wa mbere zekariya igice cy'icumi umurongo wa mbere uhoraho abe ari we musaba imvura ngo igwe mu gihe cy'itasura muyisabe uhoraho arema imirabyo nawe azobaha imvura y'umuvuvu umuntu wese amumereze imirima Oh. hano haravugwa ibi uko ari bibiri imvura yitasura hamwe n'iy'agacikamvura mu ntango igihe haba ibibwa kubiba imbuto igihe isezerano rishyashya ryatangura ishengero rigatangura hanyuma rigahabwa igikorwa kugira ngo gisho- ishengero rishobore kuri- kugish- kugikora kugira ngo ishengero rishobore gutwara ubutumwa bwiza bwa yesu kirisito gushyira ku mpera z'isi imana yaramanutse mu bushobozi bwa mwemu yera maze bwuzura ababwirizwa kugira umugabane kuri uko kuvuga ijambo ry'imana ubutumwa bwiza eh, bahabwa aba- abari bafite umugabane ku migisha y'imana hano hariho ibintu bibiri twabwiwe zakariya cumi umurongo wa mbere ngo uhoraho aba ari we musaba imvura ngwigwe mu gihe cy'itasura n'iyo agacika muhisaba uhoraho arema imiravyo kera bakora kiriya gihe bakoraniye hamwe barasenga kugira ngo baronke ugusukwa kwa mwemu yera kandi ugusukwa kwa mwemu yera yari imvura y'agatasi igishengero ryatangura ugusukwa kwa mwemu yera kuzoza ku iherezo ari imvura y'agacikamvura ari agacikamvura ku ishengero kandi murazi neza ko imvura yorosha ubutaka yorosha ivu Rirash- i- ubutaka burashobora kuba bukoma- uh, bukomeye ariko iyo imvura iguye bihagije haca horoha muri icyo gihe umuntu aba ashobora kuharima agasiza hanyuma umuntu agashobora kubiba gateragira bakundwa imana ikora ibintu byinshi ikeneye eh, gu- gu- gu- gusiza ubutaka bw'umutima wawe n'ubuti- n'umutima wanje ikeneye kubiba mu- mu- urubuto rwayo mu mutima wawe no mu mutima wanje kugira ngo hazoshobore kuboneka ivyimburwa Ni mus- uhoraho ari we musaba imvura igwe imvura y'agatasi n'iy'agacikamvura muri kiriya gihe bene data na bashiki bacu barakoran- barakorana bagasenga kugira ngo baronke imvura y'agatasi kugira ngo bahabwe ugusukwa kwa mwemu yera muri kino gihe muri kino gihe bene data na bashiki bacu barakorana kugira ngo ba- ntibakorane kugira ngo basabe imana mu gihe cy'imvura y'aga- mu gihe cy'agacikamvura basabe imvura y'umugisha kandi ibi bibe mu- muri kino gihe cy'imvura y'agaci- muri kino gihe cy'agacikamvura mu bisanzwe ntiduhagijwe n'ibyo tumaze kuruha gushika muri kino gihe kandi ntidushaka kwihenda aho umwami yesu azogarukira hanyuma ngo dufate eh, ibuji mu minwe eh, tugende twakije ibuji mu minwe ariko dukeneye kuzuzwa mwemu yera maze tugende tugana ukuza k'umwami tugiye kumusanganira reka dusome uwavugishwa n'imana esaya ari nawe yavuze iby'agakiza uko bizogenda yesaya mirongo ine na kane guhera ku murongo wa mbere guhera ku murongo wa mbere yamara noneho umve yewe yakobo musabyi wanje yewe isirayeli uwo natoranije umurongo wa kabiri uku niko warahagize uwakuremye akakubumba uhereye ukiri mu nda kandi ari we azogutabara ati ntutinye yewe yakobo musabyi wanje yewe yeshuruni uwo natoranije yewe isirayeli mukundwa wa gatatu kuko nzosuka amazi ku gihugu gifise inyota n'imigezi ku isi yumye nzosuka mwemu wanje ku rubyaro rwawe n'umugisha wanje ku buzukuruza bawe n'umugisha wanje ku buzukuruza bawe umurongo wa kane bazomera hagati mu byatsi nk'ibiti bimeze iruhande y'inzuzi mbega iri si ijambo ryiza mu ntango ku bw'isezerano imana yari yagiranye n'abisirayeli amasezerano yari afatanye naryo a- amasezerano yari afatanye n'izi- n'iryo zina ngo isirayeli pawulo arabisobanura mu baroma igice icyenda ariko ayo masezerano yatanzwe na yesu kirisito umwami wacu ku mahanga yose ku bantu bo mu ndimi zose n'amoko yose kuko haranditswe ko umwami wacu yitoranirije ubwoko abantu mu mahanga yose ari munsi y'ijuru kandi hazoba imbere y'intebe y'imana abantu benshi amasinzi atoharurika abantu bogejwe mu maraso y'umwagazi w'intama bacunguwe babohowe bashyizwe ko ikimenyetso cya mwemu yera kandi nk'uko havugwa hano imana yo nyine ubwayo iravuga ku murongo wa gatatu ngo isa mirongo ine na kane umurongo wa gatatu umurongo wa gatatu ngo kuko nzosuka amazi ku gihugu gifise inyota n'imigezi ku isi yumye nzosuka mwemu wanje ku rubyaro rwawe n'umugisha wanje ku buzukuruza bawe biciye kuri yesu kirisita umwami wacu twacitse urubyaro rw'imana nk'uko twese dukomoka kuri adamu mu buryo bw'umubiri ni nako abana b'imana bose bakomoka kuri yesu kirisito umwana w'imana kuko ni imfura muri bene se benshi ni imfura muri bene se benshi kandi tuzosa nawe uri ujya munsi wa munsi cyo kimwe ngo ngo nk'uko ngo nk'uko ngo kuko nzosuka amazi ku gihugu gifite inyota n'imigezi ku isi yumye ngo umurongo wa gatatu ngo nzosuka mwemu wanjye ku rubyaro rwawe n'umugisha wanje ku buzukuruza bawe ejo twarasomye ijambo ryiza riri muri yoweri igice cya gatatu mu kirundi ni yoweri kabiri mirongo ibiri n'umunani ngo ngo uku ni ko hagize ngo mu minsi y'iherezo nzosuka mwemu wanje ku bafise umubiri bose o turakeneye kongera gusukwa ko ubushobozi bwa mwemu yera nk'uko bivugwa muri bibiliya aho imitwe idakogwa ko ariko imitima ishikigwa igakogwa ko kandi kuzuzwa ikintu umuntu atazoba agikeneye kugira icyo afashije ariko imana yonyine izoshobora kwishura oh ese ukuntu twifuza kubona ese kandi twifuza kubona ibyabaye mu byakozwe n'intumwa e, ibintu bi- tukabibona bisubiye kuba nko mu ntango E, tukagaruka mu- ku byabaye mu ntango niba tuzi neza ijambo ry'imana turazi yuko handitswe ngo ubwiza ubwiza bwo hanyuma buzoza kuri iyi ngoro buzorusha ubwa mbere E, hagayi kabiri umurongo w'icenda imana iravuga iti nzobashumbusha nzobagarukanira imyaka yose mwatakaje ibyatakaye byose nzobigarura Yohe- yoweri kabiri umurongo wa mirongo ibiri na gatanu nimba rero imana ishumbusha igarukana isubiza igarukana ibikora ku bwinshi ibikora ku bwinshi ibikora ku bwinshi kandi ikazana ibyo twabuze byose nk'ubu banyibye ama Deutschmark ibihumbi bitanu cyangwa amafaranga y'abaswise maze nkababwira nti bayansubije muba muzi yuko uh, nasubijwe amafaranga nyene nari nabuze muba muzi ko nasubijwe yose ayo nari nabuze bakundwa kujya kuri nyine ko mu gihe cy'intumwa rijya jambo nyine ryahishuwe ry'imana ego kugaragara kuzima kw'imana kuragaruka mu ishengero ry'umwami muri no minsi ya nyuma Na- twebwe natwe nk'abana b'imana dufise igikorwa cyo gusaba imana kugira ngo igushe muri kino gihe imvura y'agacikamvura ntidushobora kurera amaboko maze ngo tuvuge ngo byose bizogenda neza ngo byose bizogenda neza ndabibasabye uyu munsi nk'uko eliya yasabye imvura inyuma y'imyaka itatu n'igice atamvurirwa agasaba ko imvura igwa bibiri ivuga yuko yacuritse umutwe abami ba mbere igice cumi n'umunani mirongo ine na kabiri sinzi ukuntu yabikoze ariko yaraciye bugufi cyane aranigana arasenga arataka kugira ngo imana itange imvura nitwagenda umengo ntacyo tunezwe nitwasenga umengo ntacyo tunezwe nta na kimwe kizoba birakwiye yuko dukogwako kandi bikatunyengetera tukabona yuko bikenewe yuko ibyo imana yasezeranye bidushikako tukabona ko ari ibyangombwa niba dufise iciyumviro ko byose bizogenda neza muri icyo gihe nta kintu kidasanzwe kizodushikako ariko niba tuvuga tuti mwami waradutegetse wadutegetse gusenga ngo dusabe imvura mu gihe kandi tubikore mu gihe cy'imvura y'agacikamvura wadutegetse watubwiye uti nka kujya amazi asukwa ku ivu rigadutse niko nanjye nzosuka mwemu wanje ku bahungu ku bahungu bawe bakundwa umatsi wa mwemu yera uri mu bigize ibintu tubwirizwa gucamo iyo umuntu yizeye akabi- akabyibonera icyo ni cyo cyerekana yuko umuntu yizeye Mu- mu- ubukristo bugitangura nta wizera n'umwe atahawe mwemu yera igihe rero pawulo yashika muri efeso hanyuma agahura na bene data cumi na babiri ba- bi- bi- bavuga yuko bizera yaciye ababaza ikibazo cya mbere muri ano majambo ati mbega mwarahawe mwe muyera igihe mwizera mumaze kwizera kuva mwizeye mwarahawe mwe muyera byakozwe n'inka cumi n'icyenda umurongo wa kabiri twumvise mu ijambo ry'intangamarara twa- twumvise yuko kwa- ko atari umuntu yashyizweho n'abantu ariko ko yari yashyizweho n'imana kugira ngo atangaze avuge ubutumwa bwiza yari yahawe iryo tegeko arihawe n'imana atari kugira ngo anezereze abantu ahimbara abantu ariko kugira ngo abwire ubutumwa bwiza abantu bakora ibihimbara imana bakora ukugomba kw'imana kandi ndizera yuko kino gikorwa cyo kuvuga ubutumwa eh, biciye mu butumwa bw'igihe cy'iherezo ko atari igikorwa cyo guhimbara abantu ariko ni ukugira ngo abantu ni ukugira ngo abantu bashobore guhimbara imana ni ukugira ngo abantu bashobore guhimbara imana ni ukugira ngo abantu ni ukugira hashobore kuboneka abantu bahimbara imana bakora ugomba kw'imana ku bijyanye na enoke haravugwa yuko yazamuwe nta- nta kundi byogenda yarazamuwe kuko yari afite igishinga ntahe yuko ahimbara imana eburayo cumi na rimwe umurongo wa gatanu yari ugira indwi uvuye kuri adamu niko byanditswe ni icyitegererezo gitunganye ko ku iherezo eh, ry'igihe cy'indwi cy'ishengero hazobaho ku isi abantu bazoba bahimbara imana abantu batazobona urupfu ariko bazohindurwa bazohindurwa maze bakazamugwa imana ikeneye kutugira nka bene abo bantu Ni- wewe na jewe niko ikeneye kutugira muri no minsi y'ubukene bugaragara rero turavuga tuti yewe mana ese ukuntu uri imana nkuru ese ukuntu ubuntu bwawe ari bwiza kandi butarondoreka abantu imana yarungitse nta kundi baba bashobora gukora ibintu yohana umubatizi ntiyashobora guhimbara abantu ibyo se zakariya yari gushobora kuvuga canke kumwiyumvirako yari umuntu yarungitswe n'imana afise ubutumwa bwo gutegura abantu kandi ngo abarongorere ku mwami niko byagenze na mwene data buranamu ntidushobora guhakana ibyo imana yakoze kutubaza ibyo bintu tubwirizwa kumubwira ko atari ko bibwirizwa kugenda uno munsi kandi ndazi neza yuko abantu abantu bakoze bwa bwato bwibira bukamara iminsi mu mazi sumare ko biyumvira ibyabaye kuri yo nako kirya gifi cyashobora koga ibwina mu kiyaga kandi ujya mugabo akaguma afise impwemu ahumeka ibyo byari biki yashaka guhunga ngo acike ariko imana ntiyamwemereye yuko ahunga yaramanutse arashika ibwina mu kiyaga hanyuma haranditswe yuko yaciye ahindukiza amaso ayatumbereza i yerusalemu hanyuma atumbereza amaso yiwe ku rusengero aho imana yari yaramanutse mu bwiza bwayo hanyuma bibiri iravuga yuko imana yumvise ugusenga kwa yona hanyuma imana itegeka rwa rufi ko rumudahwa imusozi yona kabiri umurongo wa cumi na rimwe ninde ashobora guhunga inyonga zayo ninde ashobora kunigana no kugomba kwayo bakundwa bakundwa muri kino gihe turi imbere y'ijambo rya nyuma ry'imana muri kino gihe turi ku iherezo ry'igihe cy'iherezo dukoraniye imbere y'inyonga z'imana kugira ngo bino bintu bicike ibyera kuri twebwe bibe ibintu byera by'ukuri dushobore kwambaza izina ry'uhoraho kugira ngo umugisha wiwe ushobore kumanukira kuri twebwe haravugwa ngaha kandi mu gitabo cy'abavugishwa n'imana Yesaya mirongo ine na gatanu umurongo w'umunani Yesaya mirongo ine na gatanu umurongo w'umunani ngo mwamajuru murekure ukugororoka kuve mu ijuru umugisha uve mu ijuru n'ikirere kigucuncubure isi yasame itengengere kw'agakiza ikamezanye n'ukugororoka ni jewe uhoraho nabiremye ni jewe uhoraho nabiremye ese ukuntu rino sezerano ry'imana ari ryiza umugisha amajuru amanure umugisha uva mu ijuru maze ikirere kigucuncubure mu bavugishwa n'imana zekariya twasomye ko imana irema imvura gatasi n'iy'agacikamvura kandi ko ibicu bica biyimanura bikayituma igwa ni ukuvuga irema imvura y'agatasi n'iy'agacikamvura ibicu bikayimanura nk'uko ibicu hano ku isi bimanura imvura ikagwa ku isi abantu hakaba n'ibintu bitwagwa ni nako imana ikeneye kudutahuza tuzahuza yuko imvura izova mu isoko rihoraho ry'agakiza amazi cyangwa imvura imana izorungika yo nyene imana ikeneye gusuka mwemu wayo ku bari n'umubiri bose hano rero dushobora twibaza ku majambo y'umwami wacu n'umukiza wacu mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na yohana ku gice cy'indwi amajambo tuzi twese amajambo tuzi twese hano umwami yesu aravuga muri yohana igice cy'indwi umurongo wa mirongo itatu n'icyenda kumbure twohera ku murongo wa mirongo ibiri n'indwi tatu n'indwi murantunga tatu n'indwi nuko ku munsi uherukira ya minsi mikuru niwo wa munsi uruti yindi yesu arahama- arahagarara arasemerera ati namba hari abafisi namba hari ufise inyota naze kuri jewe anywe tatu n'umunani unyizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda yiwe nk'uko ibyanditswe bivuga tatu n'icyenda ariko ibyo yabivuze kuri mwemu uwo abizera abamwizera bagira bahabwe kuko mwemu atari bwatangwe kuko Ye- yesu atari bwashike mu bwiza bwiwe yesu atari bwashike mu bwiza bwiwe
bakundwa hano umwami hano umwami ntiyasemereye ku munsi wa mbere cyangwa umunsi wa kabiri ariko yasemereye ku munsi uheruka umunsi wa nyuma niwe yasemerera aravuga mbega yashimangiye ku giki ku munsi wa nyuma w'iminsi mikuru uherukira iyindi ugusukwa kwa mwemu yera ati inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ku bantu bamwi- mu bantu bamwizera zizotemba mu bantu bamwizera niba twizera ko yesu yavuze ajya amajambo kandi ko az- yayashikije kuri abo bamwizera bamwizera mu ntango Turash- mbega ntitwashobora natwe kwizera uno munsi ko aza kuyashitsa kandi kuri abo bizeye muri kino gihe ku iherezo yaratanze isezerano ry'agakiza kacu yaraduhaye agakiza izina ryiwe nirihabwe icubahiro yaratanze isezerano ko azobabariye ibyaha byacu kandi yaratubabariye ibyaha yaravuze yuko azozuka kandi yarazutse ku munsi ugira gatatu hanyuma aca ategeka abigishwa biwe ko batava i yerusalemu batarahabwa ubushobozi bwo mu ijuru bagumyeho hanyuma bari- bahagarara ku isezerano ry'imana mu gihe cy'imvura y'itasura y'agatasi amajuru yarugurutse maze umugisha ucuramanuka ari mwinshi kandi ndizera ko yesu kirisito uko yari ari ejo ariko az- ari n'uno munsi kandi ariko azokwama ibihe bidashira ndizera yuko imana ishobora kudutuma tubona ibyabaye ku munsi wa pantekote uno munsi atari pantekote yo mu mirongo inani na kabiri nk'uko abantu bariko barayihimbaza ariko pentekote nk'uko yabaye mu ishengero ryo ku ntango ishobora kutwinjiza mu bugingo bushasha mu buzima bushasha bwo kuyikorera imana ikeneye yuko twizera uyu munsi kugira ngo dushobore kuzibonera ubwiza bw'imana haravugwa ngaha ku mwami wacu muri yohana igice cy'indwi mirongo itatu n'indwi ngo "Uf- nimba hari ufise inyota naze kuri jewe anywe tatu n'umunani ngo unyizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziza mu nda yiwe nk'uko ibyanditswe bivuga kandi insobanuro twahawe hano ni ikurikira ngo ariko ibyo yabivuze kuri mwemu uwo abamwizera bagira bahabwe
bakundwa bakundwa twacitse abizera ku bw'ubuntu bw'imana yacu atari atari abizera idini runaka canke abizera ah, ni ibintu runaka by'amadini ariko twizera yesu kirisito umwana w'imana twizera umwami wacu n'umukiza wacu ikirushirije ibyo tware- twaremeye ijambo mm, n'amasezerano yagenewe kino gihe turimo pawulo arandika ijambo ryiza aryandikira abanyefeso abanyefeso igice cya mbere turasoma umurongo wa cumi na kabiri abanyefeso igice cya mbere umurongo wa cumi na kabiri duhera ku murongo wa cumi na kabiri kuzoba abo guhesha icubahiro ubwiza bwayo twebwe abizigiye kirisito kera
Mm.
abizigiye kirisito kera muri muri mwe namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri niryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu mumaze no kumwizera niho mwashiriwe kw'ikimenyetso nico mwemu yera yasezeranywe ngo cumi na kane niwe ngwati y'umwandu tuzohabwa kugira ngo abo imana yaronse ibacungure ngo ubwiza bwayo bushimwe ubu uku kuri ko muri bibiliya ni ibintu byabaye mu nkuru z'agakiza hano turabibona bivuzwe muri make barabivuga mu majambo make twaracunguwe n'amaraso y'umwagazi w'intama twarahawe kubabarirwa ibyaha byacu n'amakosa yacu twarumvise ijambo ry'ukuri ubutumwa bwiza bw'agakiza kacu twarizeye twarizeye kandi twarashyizwe ko ikimenyetso camwe mu yera yari yarasezeranywe bakundwa aha niho hari itandukaniro n'ayandi madini yandi kandi ntidukeneye kwirirwa turayadondagura kandi twebwe ubwacu ntihagire umuntu yibaza yuko turi hano kugira ngo tunegure abandi iyo aba twashaka kunegura tworonsa ibyo twinegura twebwe ubwacu turafite ibyo twakwinegura ariko turi hano kugira ngo dushire ibintu mu kibanza cyabyo nk'uko imana ibishaka ibyo imana tubishyire mu kibanza cyabyo kugira ngo twereke abantu b'imana ibiri ko biraba muri kino gihe abenshi barasizwe amavuta y'amwe mu yera barahawe impano baranezerwa kandi bamerewe neza kandi baranezerewe umwe wese uko biri ba- uko biri kose baguma bibandaniza mu nzira zabo umwe wese ariko arasubira iyo yavuye kandi hari amakanguro mu madini yose n'amadini n'amadini yigenga muri kino gihe a- abantu barabivuga ahantu hose mbere urashobora no kubisoma mu binyamakuru eh, byo ku mugwa mukuru wo mu burusiya ko Billy Graham n'abandi bantu bakomakomeye ngo bavuze ibi n'ibi bakundwa bakundwa hari ikintu twamenye twize atari ukuvuga ibi cyangwa biriya ariko tubwirizwa kumva muri kino gico mwemu abwira amashengero kandi mwemu nta- ntavuga bivuye mu mutima udasomye ibyanditswe ariko avugana natwe twe turasoma ibyanditswe kandi sinshaka kuvuga ngo avuga ibinyuranye n'ibyanditswe ahubwo avuga ibiri mu byanditswe avugana natwe bi- aciye mu byanditswe byose tubihishurirwa bivuye mu byanditswe tubihishuriwe na mwemu hasi nshaka kuvuga bya bintu abantu bakura mu- mu- mu kibanza cyabyo ni ukuvuga s- nta- ntacyo bimaze kwiga turakurikira idini runaka kuko hari hazoba hama- hari amadini menshi ibihumbi n'ibihumbi ku isi ego kumbure aba- azoshika- a- azoba n'amamiliyoni abazoba amadini amadini azoshika ku mamiliyoni n'amamiliyoni vyose vyose bizoherana na kino gihe umwe wese arashobora kubandanya nk'uko ariko arabikora muri kino gihe mu gihe cyose ashobora kwivugira amajambo akivugira utuntu eh, eh, aba- ak- ak- a- ibintu abandi badatahura bamwe bavugishwa Eh,
byose akabona yuko bigenda neza bagaca babyita ngo ni ukuvuga mu ndimi ku mana ibyo abantu bakora nta na kimwe ari cyiza imbere y'imana icyiza imbere y'imana nicyo imana yonyine yaremye biciye mu ijambo ryayo na mwemu wayo muri wowe na jewe no mu bandi niba twaratahuye ibyo mu kwizera tuzobona kandi icyatumye intumwa y'igihe cy'iherezo yagiye hanze y'aya madini yose eh, kugira ngo ahamagare abana b'imana basohoke bava aho hantu hose nimba jewe ubwanje hari ikintu ndimwo nkaba hari ikintu ndimwo mbega nshobora gute guhamagara abandi ngo basohoke nimba hari ibyo ndimwo nohamagara abandi gute ngo bave muri ibyo ntibishoboka bakundwa ni mu nkundire ndabahe uturorero tumwe tumwe kugira ngo mumenye ibyo ari byo nimba martin luther nimba jean john hus nimba zwingli i- abari bo bose ashkenfeld cyangwa Mond- Mond- mondenson aba- abo ba- abari bo bose iyo baba bagumye aho bari bari nta kintu na kimwe bari gufasha abandi nta na kimwe bari gufasha abandi imana yabanje kubakurayo irabasohora bacika abantu badakundwa n'abantu bara- abantu barabwirwa ngo ntiba- ntihagire ubahana igwere ariko umugisha w'imana wari kuri bo ibyanditswe byera biravuga yuko icy'imana ihezagiye kiguma gihezagiwe mbega baramu ntiyashatse kuvuma abisirayeli yari umunyedini akomeye yari nk'umuharisheveki nka musenyeri yumva yuko yemerewe kuvuga ikintu runaka ko hari ikintu yemerewe kuvuga Eh, eh, nego eh, mu byo yavuga i- yavuze ngo ngo ngo ngo jenda kuvuga ibyo uhora haza kumbarira gusa Eh, ku- guharura mirongo ibiri na kabiri mirongo itatu n'umunani ego urashobora kwigira kuri umugororotsi ukibwira ngo je ngo nijejwe ry'imana ku isi ngo ndakora kandi ng- ngo ndavuga kandi ngakora ibiva ku mana mbere urashobora kuvuga uti ngo mbere ngo jewe ngo nije nserukira yesu kirisito hano ku isi ego urashobora kwivugira ibyo ushatse hanyuma ugaca uvuga iby'umuvumo ku bantu bakozwe ko n'imana abantu bemeye ijambo ry'ukuri hanyuma bagasohoka baca bavuga ko umu- iby'umuvumo imana yarakije umuriro musha mu mitima yabo byagenze gute haheze igihe byose byaciye bikonja maze imana ikiramba ikiganza cyayo kuri wesley kuri whitefield n'abandi bari bakoreshejwe n'imana mu buryo budasanzwe bajya abantu iyo baba baragumye aho bari bari nta n'umwe bari gushobora guhamagara ngo asohoke ngo bamurongorere ku mana imana ihamagara abakozi bayo kugira ngo basohoke hanyuma igakibatuma bajyanye ubutumwa bwo guhamagara abagenewe kumva ijwi ry'imana kugira ngo bashobore gusohoka kandi ibyo ntibiva eh, ku idini runaka cyangwa ku ishengero runaka iryo tuba turimo cyangwa ku ishengero eh, ariko biva ku kuntu twebwe twumva ijwi ry'imana kandi tugashobora kubakwa nk'ishengero ry'imana nzima muri ino minsi y'iherezo U- uno munsi kumbure ko ari amahirwe adasanzwe gushobora kuvuga ngo je ndi iki canke ndi iki uno munsi abantu barubahwa iyo bari mu ishengero rikomeye rinini baca ba- babubaha abantu ariko bari mu ishengero ritoyi muri icyo gihe eh, ba- barabasuzugura nta n'umwe abahani gwere ntawe ubitaho ariko uri ku ruhande rw'imana kandi agakurikira yesu by'ukuri ntakenewe kwirirwa arashimwa arashobora gu- kubura byose ariko akaba yungutse byose haleluya nimba tudashobora gutakaza byose ntituzoshobora no kunguka byose bakundwa kubw'ubuntu bw'imana yacu twaramenye igihe gikomeye turimwo kandi imana iriko iravugana natwe kandi iriko ivugana n'abandi benshi mu buryo bukomeye tutegerezwa gupfa kuri twebwe ubwacu kugira ngo dushobore kubaho kumwe na yesu turi kumwe na yesu mu ntango mu ntango mwemu yera yaramanutse yarasutswe ujya mwemu nyene azosukwa ku iherezo iyi mbere y'izamurwa ry'ishengero mugeni rya yesu kirisito wa nyuma ari mu mubiri wiwe niyuzuzwa mwemu yera kuko ubushobozi bw'imana ubwo bushobozi bw'imana ubushobozi bwa mwemu yera butegerezwa butegerezwa kuba muri twebwe bukaba mu mibiri yacu ipfa kugira ngo izoshobore guhindurwa maze tuzamugwe ndizera ko imana izobikora ku bw'ubuntu nimunkundire ndababwire kandi ijambo rimwe riri mu cete cyandikiwe abikorosayi mu gice cya kabiri abikorosayi igice cya kabiri guhera ku murongo w'icenda n'uw'icumi umurongo w'icenda n'uw'icumi uwa mbere uvuga yesu kirisito uwundi ukavuga ishengero dusome no mirongo ibiri abikorosayi kabiri umurongo w'icenda kuko muri we ariho haba ukunengesera kose k'ubumana mu buryo bw'umubiri ngo w'icumi kandi munengeserezwa no kumubamwo niwe mutwe w'ubukuru bwose n'ububasha bwose atari gusa ukunengesera k'ubumana ko kwaba mu- mu- muri we mu buryo bw'umubiri ariko kandi muri we munengeserezwa no kumubamwo ubumana bwose ubumana bwose bwaramanutse ku isi imana yari muri kirisito ubu rero natwe turi muri kirisito kandi dufise ukunengesera k'ubumana bwa- buri muri we turabiwe natwe dufise ibyiwe byose mbega ibyo si ibintu byiza ga yemwe oh ese icoma tukabyizera emwe twoja turyama tukisinzirira ariko ntimuryame ubu nyene Eh, ndazi neza ko imana izoduhezagira cyane iza kuduhezagira cyane n'uno munsi ariko umuriro ubwirizwa kwinjira umuriro ntuze mu nte- kuri izi ntebe twicaye oya ahubwo uze mu mitima yacu kandi uwo muriro uva ku mana uri hano uyu munsi twarabivuze ejo izurike mu gihe imana yagira isohore abisirayeli bava muri egiputa imana yari yiyeretse mose mu nkingi y'umuriro mu gisaka cy'umuriro kandi mukurikiranye mukurikiranye zino nkuru gushika mu mu itanguriro gatatu gushika mu gihe gushika mu gihe gideyoni yatorwa mu itanguriro gatatu haravugwa ngo isi izokumerera imikeri n'imitovu eh, ku ku itanguriro gatatu umurongo wa cumi n'umunani wa- cyari ikimenyetso cy'umuvumo ngo azo ngo izokumerera imikeri n'ibitovu hanyuma Ha- mu gihe batoranya gideyoni yaravuze ati umwiza ameze nk'igisaka cy'amahwa mbega yesu none yambaye iki ku mutwe wiwe yari afite iki ku mutwe wiwe igihe yatanga amaraso yiwe n'ubugingo bwiwe ku musaraba igorogota ku bwawe no ku bwanje ntiyambaye ishapure ariko yambaye igitsibo cy'amahwa amashugwe ari hafi cyane y'amahwa ariko imbere y'uko amashugwe asohoka byari bikwiye y'uko habanza kuza amahwa yishize ko umuvumo wose maze araducungura kugira ngo dukugwe mu buzimire maze turonke ubugingo budashira kiriya gihe igihe uhoraho imana yiyereka mose atari mu giti cyiza igiti cyiza cyane atari mu giti eh, mu- atari eh, mu gi- mu mashugwe atamirana atari ahantu hari amashugwe atamirana cyangwa ikindi giti cyiza twavuga ngo ni cyiza igiti twavuga ngo ni cyiza igiterwa cyiza ahubwo yamwiyeretse mu gisaka cy'amahwa harimo umuriro wera w'imana nkaho yashaka kuvuga ati ndi umuriro utongora ati imbere yanjye isi yose yaravumwe isa n'aya mahwa ariko naje kugira ngo ncungure abantu banje kuko nabonye amagorwa bagowe kandi numvise ijwi ryo gutakamba kwabo naje kugira ngo ndabasohoze ukuboko kwanje gukomeye k'ubushobozi aho niho yamwiyerekeye mu gisaka cy'amahwa kugira ngo ashobore gusohora abantu yari yagiranye isezerano nabo mu isezerano rya kera Eh, mu isezerano rishasha icyo gitsibo cy'amahwa cyashyizwe ku mutwe wiwe kandi hariya niho yatanze amaraso yiwe n'ubugingo bwiwe ku bw'ishengero ry'abana b'imfura ku bw'umukuku canke ku bw'umukuku wera uzobona inyonga z'imana umunsi umwe kandi wowe na jewe turashobora kuvuga nk'uko wavugishwa n'imana yesaya yabikoze ngo ndi umuntu afite iminwa yanduye ngomba hagati y'abantu bafite iminwa yanduye isaha gatandatu umurongo wa gatanu ariko rero mu marayika yaciye afata ikara ku gicaniro ikara ryaka arikoza ku minwa yiwe aravuga ati ubu rero ubu rero urahumanutse mu kurangiza reka tuvuge ibyabaye muri cya cyumba cyo hejuru ibimeze nk'indimi z'umuriro byagaragaye byigabanije kuri bo byakozwe n'uwa kabiri umurongo wa gatatu amajambo yavuzwe n'iminwa yabo maze ibikorwa bikomeye by'imana byaravuzwe maze abantu bakogwa ko bakogwa ko namwe mu w'imana ntibiyumviriye mu mitwe yabo n'ubwenge bwabo ariko barizeye n'imitima yabo hanyuma barakizwa barahezagirwa baronka amahigwe maze bongerwa mu ishengero n'imana imana ibongera ku ishengero nizera yuko imana yongera abantu turashobora guhamagara abantu benshi mu ishengero tukabatumira mu ishengero niba dufise ukuntu dushobora gu- gu- kwega abantu kumure ko dushobora gu- eh, gufata abantu tukabinjiza tukabahamagara tukaba tukababwira tuti muze mu ishengero ariko ni mu nkundire mvuge uno munsi ibyo ntibihagije wowe na jewe turashobora guhamagara abantu turashobora kubatumira icyo mbere n'igikorwa cyacu ariko iyo baje kugira ngo bumve ijambo ry'imana imana ivugana nabo imana ivuga ib- aribo ibwira imana irabahamagara muri icyo gihe rero ijambo muri icyo gihe rero ijambo rikabinjiramo mu musokoro no mu maguru rikinjira mu mutima no mu bugingo kandi izera yuko imana ari nako yadukoreye uno munsi ijambo ryayo ryanyinjiye ahantu hose nk'uko tubona bino bitutu byo mu isano rya kera ingena ari byiza ukuntu umugambi w'agakiza k'imana yacu ari mwiza ese ukuntu umugambi w'agakiza k'imana yacu ari mwiza natwe turashobora kwibonera ku iherezo tukibonera ingene imana izosozera ibyo yatanguye kera uno munsi hano hantu nashaka twese twashaka yuko twihurira n'imana yacu twibonanira n'imana yacu mbega murizera yuko imana iza kubiduha kwiza kubiduha murizera yuko imana iza kwishyura amasengesho yacu ntimuvuge ngo na- ngo nasabye inshuro nyinshi ngo narasenze inshuro nyinshi nta na kimwe cyahindutse nta na kimwe cyaje cyakunze byagenze gute kuwavugishwa n'imana ya eliya yarasenze rimwe nta na kimwe cyabaye arasenga ubwira kabiri nta na kimwe cyabaye hanyuma gehazi araza aravuga aravuga ati ati n'ubu nta na kimwe mbona hanyuma uvugishwa n'imana aravuga ati je ndabona agacu ati ndabona agacu kariko karaza kavuye ku kiyaga ati kangana n'ikiganza cy'umuntu abami ba mbere cumi n'umunani mirongo ine na kane ubwo nyene muri ako gacu gato ijuru ryose rica ryuzura ibicu bito bito ibi bica biruzura ijuru rica riruzura ibicu uvuga icyo n'imana cyaravuga ati akabu n- ati nurure kw'iyo farasi kuko ndumva ko hariho imvura nyinshi igirize bakundwa twarumvise ubutumwa bwa eliya bwagarukanye imitima y'abana b'imana ku- kwizera kwa ba data intumwa twarumvise isezerano ry'imvura y'agacikamvura kandi turabyizera n'imitima yacu yose tuzi yuko imana izoshitsa isezerano ryayo izina ryayo rihabwa icubahiro rishimwe rishigwe hejuru ni bangahe bifuza yuko ururimi rwabo rukorera imana mu mitima yanyu mubwirizwa gufata ingingo mubwirizwa kubifatira ingingo kuko kuva mu gihe umuriro w'imana ukoze ururimi rwa- ku rurimi rwacu ibyo kuvuga utuntu tutagira akamaro bica bihagarara bica bihagarara muri icyo gihe tuba dufite igikorwa kimwe gusa cyo gukora ni icyo kuvuga ibikorwa bikomeye by'imana yacu uno munsi n'amadida ni ibintu byarononekaye abenshi baravuga yuko baronse mwemu yera ko bafite mwemu yera hanyuma ngo baravuga mu ndimi n'ibindi n'ibindi hanyuma bari kumwe bagaca bavuga ibishoboka n'ibidashoboka ubirabye nta n'umuntu n'umwe bishobora gutuma yizera ku ntango byari bitandukanye abantu b'imana bari ba- bari barongowe na mwemu yera barongorwa na mwemu yera bari abantu bacitse abantu basha bahawe igikorwa gisha bahawe igikorwa gisha bahabwa ibyo gukora bishasha kandi igikorwa cyabo cyari icyo kuvuga iby'imana yari yabakoreye abatizera nabo hanyuma abatizera rero baciye bicara ngo bagaca batangura kuvuga ngo mbega babasa abantu bakomoka i galilaya mbega bishoboka gute none yuko twumva bariko baravuga umwe wese mu rurimi rwiwe tukumva umwe wese mu rurimi rwiwe bariko bavuga i- umwe wese akumva mu rurimi rw'iwabo twumva bariko bavuga ibikorwa bikomeye by'imana ibyakozwe n'umwaka wa bibiri mirongo irindwi n'umunani byari biki mwe mu yera yari yaje ku ishengero mwe mu yera yari yaje kuri bamwe ijana na mirongo ibiri atari ku ijana na cumi n'umunani cyangwa ijana na cumi n'icyenda ariko yaje kuri bamwe ijana na mirongo ibiri abari bakoranye bose yabaje ko ndizera ko ndizera uguswa kwa mwe mu yera ku bantu b'imana bose kandi kuva ku wa mbere gushyira ku wa nyuma
oh
turungika imvura y'agatasi n'iy'agacikamvura ni igihe cy'imvura y'aga- ni igihe cy'imvura y'agacikamvura muri kino gihe imana ikeneye kurungika gusuka umugisha mwinshi nk'uko byagenze mu ntango no ku iherezo ibikora uko nyine tubyizere n'imitima yacu yose kandi tuzoca tubihabwa nk'uko kuko ibyo yasezeranye izobishyitsa nta nkeka turabyizera uno munsi n'imitima yacu yose mu izina rya yesu amen duhaguruke maze twunamike imitwe yacu dusenge dutekanye ducecetse imbere y'imana ikintu nyamukuru eh, mu byo kuvuga ubutumwa bwiza bwa yesu kirisito intumbero nyamukuru yo kuvuga ubutumwa bwiza bwa yesu kirisito umukiza wacu ni uguhamagara abazimiye kugira ngo bashobore gushikira agakiza kandi bahabwe ubugingo budashira kubwo kwizera yesu kirisito mu gihe twunamitse imitwe twese kandi dufunze amaso nimunkundire ndababaze nimba hariho hano umuntu yifuza yuko yifuza gushikanira ubugingo bwiwe imana umwami ariko araguhamagara yewe mutima we nta yindi nzira ihari nta wundi muryango wo gucamwo uhari nta kundi kuri kuhari yesu kirisito ariko araguhamagara uyu munsi niwumve maze witabe mu gihe turi ko turasenga twese nashaka nsabe aba fise aba- ababishaka baduze ibiganza byabo hanyuma bace basubira bamanure kugira ngo dushobore kubona uwiteguye gushikanira ubugingo bwiwe imana imana iguhezagire mushiki wacu ndabigize n'impaka mu kwita mushiki wacu kuko nizera yuko umwami yamaze kugukiza imana iguhezagire mwene data hano ibubamfu bwanje imana iguhezagire mwene data hano iburyo bwanje imana iguhezagire imana iguhezagire imana iguhezagire imana iguhezagire amashimwe abe ay'umwami wacu abenshi bazoshima mu guhoraho bazobishima mu guhoraho bashime abo byaciyemo kugira ngo imana ishobore kuhamagara baze kugakiza gahoraho kabonerwa mu- mu kwizera yesu kirisito igize igikuba cy'umuntu ariko ni umuhamagaro uva ku mana mutima we mutima we umunsi umwe bi- buzo- kumure buzoba aribwo bwa nyuma umunsi umwe hazoza isaha ya nyuma hazoza umunota wa nyuma muri icyo gihe rero mugenzi mbega none mu gihe gihoraho mu guhoraho uzoba uri hehe mbega icyo gihe uzovuga ngo iki hoba hariho umuntu hano wundi akeneye kuduza ikiganza ciwe maze ashinga intahe yuko yeguriye ubugingo bwiwe yereje ubugingo bwiwe imana umwami wacu abahezagire mwese tusenge data wa twese uri mu ijuru ndagushimiye bivuye mu mutima kubw'ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro ndagushimiye kuri buno buntu budasanzwe bushobora kuronkwa ku isi yose ubwo watugiriye ubwo waduhaye muri yesu kirisito umwami n'umukiza wacu ndagusavye ukize buri bugingo bwose nubohore buri mwemu yose nubabarire amakosa n'ibyaha byose nuhezagire abadugije ibiganza nuhezagire abo bose imitima ihuzagizwa ishaka ku kugendana nawe cyangwa kukuyoboka ntuhamagare abanyuma kugira ngo igitigiri gikwire kugira ngo ushobore kugaruka ndagushimiye kubw'ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro mwami mukundwa muri kano kanya twashaka twese gusaba dusabe twese kugira ngo ushobore kudusukako kandi mwe mu yera kandi turasabye turatakambye ngo uturungikire imvura y'agacikamvura twizera yuko wamaze kubikora kugira ngo ishobore gucuncubuka nk'uko nk'uko warungitse imvura y'agatasi ni nako uza kurungi uzorungika imvura y'agacikamvura nk'uko wari ufite ishengero mu ntango ni nako urifise muri kino gihe ku iherezo ndagushimiye uhabwe icubahiro kandi uhimbazwe mwami wo kwizigirwa ubu rero uri hano mwemu wawe araganje kandi ariko arakora hagati yacu ijambo ryawe ntirigaruka ubusa atacyo rikoze ariko rirashitsa icyatumye urirungika ntukize abagwaye Nugaragaze- wigaragaze nk'aho nk'uwazutse wigaragaze mm, nka yesu kirisito w'i nazareti wahawe ububasha bwose mu ijuru no ku isi mwami uri mu ijuru natwe turi ku isi nu nugaragaze ubushobozi bwawe hano ku isi hagati y'ishengero ryawe ku bw'icubahiro n'ishimwe ry'izina ryawe ryera kandi ryiza ndagushimiye kubona ubikoze mu izina ryera rya yesu haleluya haleluya icubahiro n'ishimwe bibe iby'imana yacu amen